turashimiye ko kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva kuri fm ijana na mu rwanda niho mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi turi ku mirongo migufi ya metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe muri uganda aho mutwumva kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mwateguriwe na diana ninahazo ngiye kuyashikiriza ndi muri studio ya gatanu mu burundi kuronka ukuvunjira amashiringi uva mu ntara z'igihugu ujabuka muri tanzania bisigaye ari nko kuronka umuzi w'ibuye uko uzana amashiringi ufuma wegurura umuge mu mufuko kuko twebwe tugiye muri tanzania dufise amarundi na mahoro ngira nta muntu agukora rero winjiye ngaha mu gihugu cacu n'ikibazo
uyu ni umwe mu bavunjayi bakorera mu ntara y'amakamba ku rubibe rw'uburundi na tanzania inkomoko ya kino kibazo murayumva muri ano makuru abagwanyi bakorana n'intagondwa zitira idini rya kisilamu bishe abantu barenga cumi mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro muri uganda yemeje itegeko rihana abahuza ibitsina babisangiye iri tegeko ntirivugwa ko rumwe n'impande zitandukanye ishyirahamwe ryo gutabarana mu bya gisirikare otan ririko rirarimbura ishyirwaho ry'ikigega cyo gufasha kandi bifatika ukraine mu ntambara irimo n'uburusiya ido n'ido y'ano makuru yose nshiye ku masonga ni mu kanya musangwe ikaze kandi namwiriwe abagwanyi b'imigwi ikorana n'intagondwa ziyitirira idini rya kisilamu bishe abantu barenga cumi mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu oriane itanga ishaka umugwi allied democratic forces ukorana n'abagwanyi baharanira leta ya kisilamu umaze igihe kitari gito ucumbitse mu karere kari hafi y'umupaka na uganda amerika ivuga ko uwo mugwi umaze kwica abantu bashika ku majana abiri mu kiringo c'umwaka ku munsi wa kabiri kapitani anthony murushayi umuvugizi w'igisirikare cya kongo mu ntara ya kivu ya ruguru yavuze ko abo bagizi ba nabi bakoze icyo gitero mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri baturira ibitaro bongera banyuruza abasivile batari bake babatwara mu ishyamba riri hafi yaho yavuze kandi ko igisirikare cyivunye abo bansi cica bane muri bo cyongera kibohoza abantu bane mu bari baranyurujwe umwe mu bayobozi b'akarere kakule mwenda peke yavuze ko abasivile bakorewe amabi ari benshi kandi ko abishwe batari munsi ya cumi n'indwi harimo n'abana bane bari munsi y'imyaka cumi uyu muyobozi mwenda peke yavuze kandi ko abantu cumi na batanu bataratorwa gushika ubu
igitero c'indege itagira umudereva cahitanye abantu cumi na babiri muri sudani abandi mirongo itatu bakomerekera muri ico gitero cabereye mu gisagara citwa atbala ico gisagara kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa sudani oriane itanga ishaka turacari kumwe ivyabona vyabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko umuriro wadutse inyuma y'aho ico gitero ca drone gikorewe mu kibanza carimwo abayisilamu bariko barafungura imfungurwa zo mu gitondo nk'uko bisanzwe iyo bari mu bihe byo kwisonzesha bya ramazani bavuze kandi ko uwo mwanya wo gufungura wari wateguriwe ku ikambi ry'abagwanyi bazwi nka bara bafadikaje urugamba n'igisirikare cy'igihugu umwe mu bahaye amakuru itororokanizo afp yavuze ko abantu bagize ubwoba bwinshi kubera icyo gitero cyumvikanye gushika ku birometero amajana atatu mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru khartoum umwe mu baganga bavuze ko ibiziga by'abantu cumi na babiri hamwe na mirongo itatu bakomeretse batwawe ku bitaro byo muri iyo micungararo ntibatomoye neza abishwe abo ari bo igice kinini cya sudani kimaze umwaka gihanzwe n'intambara ikomeye hagati y'igisirikare cy'igihugu n'umugwi w'abasirikare biyonkoye bazwi ku izina rapid support forces
turaguma ku mugabane wa afurika wutuja muri uganda hose ntarejejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro yemeje itegeko rihana abahuza ibitsina babisangiye ni itegeko impande zitandukanye zari zarateye ivyatsi zivuga ko rihonyanga agateka kazina muntu oriyani itanga ishaka sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje iryo tegeko rigwanya abakundana basangiye ibitsina rikanatanga ububasha bwo kwica abagirizwa ibyaha bikomeye cyane bijyanye n'uwo mugenzo perezida yoweri museveni yateye igikumu kuri iryo tegeko mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka uheze iryo tegeko rirashigikiwe na benshi mu bihugu by'ubuseruko bwa afurika ariko abaharanira agateka kazina muntu n'abatari bake mu bihugu byo mu mahanga bararigwanya abaharanira agateka ka muntu baragwanije iryo tegeko mu butungane yamara umucamanza yasubije inyuma imburano zabo yavuze ko byatowe n'inama nshingamateka kandi ko ridateye kubiri n'ibwirizwa shingiro rishara butera icegera cy'umucamanza mukuru muri iyo sentare yavuze ati ntidushobora gufuta itegeko rihana abakundana basangiye ibitsina ryatowe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu yamara sentare yategetse ko abantu bakundana basangiye ibitsina batokumigwa mu gihe bariko bararondera imiti yo kwivuza butere yagize ati bakwiye kwemererwa kuvugwa kandi ntibakumigwe
abashikiranganji bajeje imigenderanire mu bihugu bigize ishirahamwe yo gutabarana mu vya gisirikare otan bahuriye mu nama i buruseli mu bubirigi bariko barimbura ingene boshiraho ikigega co gufasha ukraine ku buryo bufatika ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu thomas kamirindi
Ukraine, which many predicted would fall in a matter of days, continues to stand strong. But we are at a critical moment where it is absolutely essential to get Ukrainians what they continue to need to defend themselves, particularly when it comes to munitions uh, and air defenses. Ukraine, which many predicted would fall in a matter of days, continues to stand strong. But muradutunga bakunzi bacu murazi yuko ah, rimwe na rimwe ah, ivyuma ntibisezerana muhinga bw'ivyuma harabaye akagorane gatonya inkuru twari tubemereye yuko ijanye n'abashikiranganji bajeje imigenderanire mu bihugu bigize ishami ryo gutarana mu vya gisirikare otan bahuriye mu nama i buruseli ntiriko iraboneka abo bashikiranganji ariko mwomenya ko bariko barimbura ingene boshiraho ikigega co gufasha ukraine ku buryo bufatika mu ntambara irimwo n'uburusiya inkuru ya mugenzi wacu thomas kamirindi barambwiye yuko ibonetse umunyamabanga mukuru wa otan jens stoltenberg yabashyikirije umushinga w'amayero miliyari ijana ni ukuvuga amadolari arenga miliyari ijana n'umunani ku myaka itanu mbere y'inama ibihugu bimwe na bimwe byari byarangije gutangaza ko bishyigikiye iki gitekerezo muri byo harimo nka pologne n'ibihugu bitatu bigize akarere k'uburayi kitwa balt ari byo estonia letonia na lituania ibindi bihugu bitandukanye byerekanye impungenge z'aho iyi mari izaturuka ni ukuvuga uburyo ibihugu bya otan bizatangamo imisanzu bamwe bibaza nimba bigomba kuzakurikiza ubunini bw'ubukungu bwa buri gihugu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yagiye i buruseli yiteguye kuvuganira ukraine Ukraine, which many predicted would fall in a matter of ukraine days, benshi bakekaga ko continues to izaba stand yafashwe strong.
mu minsi But we mike are at a iracyahagaze critical ubwoba moment where it is ariko rero turi mu bihe absolutely by'amahina essential to get aho ari ngombwa Ukrainians ko what they byanze continue to bikunze need to defend ukraine themselves, ikomeza kubona particularly when it inkunga comes to kugira ngo munitions ikomeze and kwirwanaho air defenses.
by'umwihariko What they continue to amasasu need to defend n'intwaro zo themselves, kurinda particularly ikirere when it cyayo comes to munitions, uh, and air defenses.
usibye ingengo y'imari y'amayero miliyari ijana ku myaka itanu umugambi wa stoltenberg urasaba nanone ko otan iba ariyo umuhuzabikorwa mu bijyanye byose n'inkunga ya gisirikare ijya muri ukraine muri iki gihe bikorwa n'urugaga rudahoraho rw'ibihugu birenga mirongo itanu byo ku isi yose ruruta rero otan igizwe n'ibihugu mirongo itatu na bibiri ruyobowe na leta zunze ubumwe za amerika byemeye byaba ari ikorosi rikomeye kuko kugeza ubu otan yatinyaga nk'umuryango kohereza intwaro muri ukraine kugira ngo bidatuma uburusiya burwana na otan inama y'abakuru b'ibihugu bya otan izaba mu kwezi kwa karindwi gutaha hano i washington dc niyo izafata umwanzuro wa nyuma kuri uyu mugambi w'umunyamabanga mukuru wa otan
thomas kamirindi arakoze amakuru yose mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika kandi muradutunga amakuru ko twahora tuyambika siko biri nuko dufise akagorane muhinga bw'ivyuma mutwihanganire rero umuhinga yitwa evan natrib yakoreye kenshi mu karere k'ibiyaga binini vya afurika asaba leta zunze ubumwe za amerika gukora ibishoboka ikaburizamwo ico yita intambara imaze igihe itutumba hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ibindi nayo bagira ubusa iyi mpanuro ikubiye mu nyandiko y'ubusesenguzi yasohotse mu kanyamakuru foreign policy kandikirwa hano muri leta zunze ubumwe za amerika uwayanditse evan w nastrip ni impuguke ikorana n'ikigo cy'amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid ku buryo budahoraho muri iyi nyandiko evan nashtrip asaba ubutegetsi bwa perezida joe biden wa amerika gukoresha ijambo busanganywe bukaburizamo intambara imaze iminsi itutumba hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ubwo ibihugu byombi byaherukaga kurwana mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani mu kizwi nka kongo ya kabiri yabaye nk'ifasha akarere kose k'ibiyaga bigari abantu barenga miliyoni eshanu bahatakarije ubuzima iyi ni imibare yatanzwe muri raporo z'umuryango umuryango w'abibumbye mu mpeshyi zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nambutse umupaka w'u rwanda njya mu mujyi wa goma wari wamaze kugotwa ku mipaka y'ibihugu byombi hari abashinzwe umutekano ubona bafite intwaro kandi basa n'abiteguye igihe byaba ngombwa aya ni amagambo y'impuguke evan nashtrib avuga ko icyo gihe umwe mu bayobozi b'intara muri repubulika ya demokarasi ya kongo yamwizeje ko igihugu cye kidashobora gushoza intambara ku rwanda cyangwa kuri uganda ariko nanone gihungamo ko batiteguye kujya mu bishyikirano cyangwa ibiganiro mu gihe basumbirijwe n'umwanzi kuri ubu impungenge ni zose ku baturage ba kongo kuko umwuka w'intambara ukomeje gututumba kuba ingabo z'ibi bihugu byo mu karere zose ziri muri kongo impuguke ikorana na usaid avuga ko ari ikintu kitagomba kurenzwa ingohe kuko isaha n'isaha zakozanyaho kandi ibi biteye impungenge bamwe mu baturage ba kongo ikindi giteye impungenge ni amakuru avuga ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa leta ya kisilamu bashobora kuba bari ku butaka bwa kongo kandi bashobora kuba bari gutegura ibitero by'iterabwoba hari impungenge ko igihe aya makuru yaba ari ukuri ubutegetsi bwa kongo bwakwiyambaza uburusiya ngo buyifashe muri iyi ntambara y'urusobe icyakora kugeza ubu nta masezerano azwi arebana n'ibya gisirikare hagati y'ibihugu byombi ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko kongo iherutse kugura indege z'intambara n'ubushinwa zaje ziyongera ku ngabo z'umuryango w'ubuhahirane bw'ibihugu bigize afurika y'amajyepfo sadek zirangajwe imbere na afurika y'epfo izi ngabo zaje guhangana na ma makumyabiri na gatatu ariko kugeza ubu nta musaruro ugaragara ziratanga inyandiko yasohotse mu kanyamakuru foreign policy ivuga ko amerika irebereye ibirimo kubera muri kongo ishobora kuhakura igihombo gikomeye perezida wa kongo felix tshisekedi asa n'uwamaze gutera umugongo amerika mu mikoranire yo gucukura amabuye y'agaciro kuko kompanyi z'abashinwa nyinshi kuri ubu arizo zifite ayo masoko gusa ijwi rya amerika ntitwabashije kubona gihamya idakuka kuri iyi ngingo ikindi ni uko uyu mukuru w'igihugu yashyigikiye umwanzuro w'akanama ka loni wanengaga intambara uburusiya bwashoje kuri ukraine ibi nabyo bishyira igitutu kuri amerika kuko hari abasanga niba ikeneye kugira abafatanyabikorwa muri afurika igomba no kuba yiteguye gutabaraho rukomeye ibi bivuze ko amerika yahera kuri iyi ngingo igashyira igitutu ku butegetsi bw'u rwanda ku rundi ruhande kandi ngo kuba leta zunze ubumwe za amerika itaragize icyo ikora ku ntambara yo muri centre afurika nabyo byafashwe nk'intege nke z'ubutegetsi bwa perezida joe biden mu birebana na politiki mpuzamahanga bityo kuri bamwe bikaba byafatwa nka politiki y'uburyarya ku rundi ruhande kuko amerika yanenze kenshi uburusiya kubera intambara bwashoje muri ukraine ubushake bwa amerika mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri kongo hari ababuhuza n'uko iki gihugu cy'igihangange cyaba cyarashyigikiye uganda n'u rwanda ubwo ibihugu byombi byateraga kongo hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu n'ibihumbi bibiri na gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza byahagaritse inkunga byagenderaga u rwanda kubera ibirego byo gufasha umutwe wa makumyabiri na gatatu n'icyemezo cyaje ubwo uyu mutwe wari umaze kwigarura umujyi wa goma icyo gihe u rwanda rwahise ruhagarika inkunga rwahaga ma makumyabiri na gatatu ndetse iza no gutsindwa abarwanyi bayo bamwe bahungira muri uganda abandi mu rwanda bityo kongo ibona agahenge kuri iyi nshuro ma makumyabiri na gatatu yazengurutse umujyi wa goma ariko ntirawufata kugeza ubwo ma makumyabiri na gatatu yuburaga imirwano mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ibikorwa bya gisirikare bya leta y'u rwanda byavugwaga muri kivu y'amajyaruguru ahanini byari ibyumvikanyweho na guverinoma ya kongo birebana no guhashya imitwe yitwaje intwaro ku ruhande rwabwo ubutegetsi bw'u rwanda bwamye buhakana kenshi ko nta nkunga buha ma makumyabiri na gatatu ariko abategetsi b'u rwanda ku rundi ruhande bakumvikana bavuga ko uyu mutwe ufite ibyo urwanira mu bihe bitandukanye kandi abategetsi bakomeye muri leta ya perezida joe biden barimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga babonanye kenshi n'abaperezida b'u rwanda na kongo babumvisha gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa kongo ku nshuro iherutse antony blinken yabonanye na perezida w'u rwanda hagati mu kwezi kwa mbere i davos mu busuwisi umuvugizi wa deparitoma ya leta ya amerika manf miller byanditse ko abayobozi bombi baganiye ku buryo intambara yahoshwa mu burasirazuba bwa kongo uwo muvugizi yavuze ko minisitiri blinken yibukije ko abarebwa n'ikibazo bose bafata ibyemezo bifatika kugira ngo haboneke amahoro muri ako karere minisitiri blinken kandi yanabonanye na perezida cisekedi wa congo mu kwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize amerika yasabye ibyo bihugu byombi ndetse n'imiryango y'akarere gushyira mu bikorwa ingingo zikubiye mu masezerano yumvikanyweho i rwanda muri angola n'aya nairobi muri kenya
mu burundi kuronka ukuvunjira amashiringi uva mu ntara z'igihugu ujabuka muri tanzania bisigaye ari nko kuronka umuzi w'ibuye ni kuvaho leta y'ico gihugu ihagaritse ibikorwa vy'abavunjayi ibagiriza kuba intandaro yo kuduga kw'ishiringi no gukora umurimo utajanye n'amategeko Inkuru- inkuru ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi murayisomerwa na thierry ndayishimiye ari kigali mu rwanda abadandaza bato bato b'abarundi baja kurangura mu gihugu ca tanzania bajabuka bafise amashiringi asanzwe bakoresha aho muri ico gihugu abavunja kenshi babasanga ku mupaka mu gisagara ca rumonge ikabonga ku mugina no ku bindi vyambu bajabukira baje i tanzania bisanzwe biri ku ruzi maragarazi ariko kandi hari n'abaja gupagasa i tanzania batahukana amashiringi bagakenera kuyavunja mu marundi kugira ngo bashobore kwikenura iyo bashitse mu burundi aho nyene ku mugina wahasanga abatanzaniya ba- baje kunywa inzoga za primusi canke amusteri zisanzwe zibaryohera cane bakariha mu mashiringi abandi batanzaniya bo kumunanira bashora urwagwa bakagurirwa n'abarundi mu mafaranga y'amarundi canke amashiringi ku mugina rero hahura ruja n'uruza rwatuma n'abahadandariza ubunywero n'akanyama bahungukira cane muri no misi washitse babavunjaye ntabubona na rwa ruja n'uruza rwaragabanutse cane abo bavunjayi barakora ariko barinyegeza kuko igipolisi kitabaha agahengwe no gutanga inkuru ku maradiyo kuko umwe muri bo yahaye inkuru umumenyeshamakuru yarafashwe arafungwa mbere baramwaka amashiringi agera kuri miliyoni zitandatu ariko mu nyuma yarafunguwe abandi bavunjayi barahungiye kumunanira i tanzaniya kubera ikibazo c'amashiringi nyene isoko yaho bita kwa buhinja ikibago yahavuye yimukira hakurya ya maragarazi mu kirerema kandi yahora yinjiriza amatagisi komine ya kibago kuvunja rero amashiringi kugira ngo ujabuke kurangura i tanzaniya biba mu kinyegero bamwe mu bakenera kuvunja basigura ko amashiringi yaciye azimba mu nama buramatari w'intara ya makamba tantine nshuti n'amagara yagirishije abadandaza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri guheze baramenyesheje ko ubukene bw'amashiringi butaborohereza mu bikorwa byabo n'ibyo baba baje bava i tanzaniya bafise amashiringi kuko kuzana amashiringi ofuma wegurura umuge mu mufuko aho hantu banyakubahwa mudusabire baronke ahantu bakaba canke aho batanzaniya baje kutugendera canke baje kudukuremino baronke aho ba baronka ayo marundi kuko twebwe tugiye muri tanzaniya dufise amarundi ni amahoro ngira basha nta muntu agukorako rero winjiye ngaha mu gihugu cacu ni kibatsi umwe mu bakunda kujabuka kurangura ikasuru muri tanzaniya yagize ati abavunjayi kubiruka ko biratuma ishiringi zizimba urabona bamaze kubiruka ko aca gutwara mu kanywa ababo mugahereza iyo nyene mugabo batabiruka ko murumvikana ibeyi ukavunja kuguha kuri make ni nka kujya ko mu isoko uyu akuzimbye uja ku wundi yoba adandaza make ariko mu gihe muba mubundabunda ntibiba bigishoboka uca ugura uko baguciriye kuva rero abapolisi batanguye guhiga abavunjayi ishiringi ryavuye ku ijana na mirongo irindwi n'icenda rija ku ijana na mirongo umunani nane ni ukuvuga ko ubwa kare byagusaba amarundi ijana na mirongo irindwi n'icenda kugira ngo uronke amashiringi ijana ubu aho bigeze utegerezwa gutanga amarundi ijana na mirongo umunani nane kugira ngo uronke amashiringi ijana ayo bakayaharura bisunze ukugena idolari ivunjwa kuri ayo masoko yo mu kinyegero kubwo uwo mudandaza atashimye ko amazina yiwe amenyekana ingingo yo kubuza abavunjayi gukora ku mugaragaro ntaco yunguye abakora urudandazwa ndengambibe wagira ati abo bavunjayi bobareka bagakora ku mugaragaro ni naho ishiringi ritobandanya riduga n'iyo babandanya babiruka ko ishiringi rizoguma riduga bitume duheba kuja kurangura tanzania kuko n'ibiciro bizoca biduga ku buryo umurundi atoba agishobora kugura ibirangurirwa tanzania uko kutaronka amashiringi bituma abadandaza bataja kurangurira hanze y'igihugu none karashize ingane aha mu burundi ngo batukore gute tugende hanze gute utagira idora utagira ishiringi rero agiye umuntu yumvira ati none twebwe badandaza tutira tugenda hehe nutuma tuba abadandaza bo nganye bataha aha nyine aha ntitube abadandaza ahubwo turaba abacuruzi bato bato tantine nshuti n'amagara arongoye intara y'amakamba yibukije abadandaza ko leta y'u Burundi yarekuye ababishobora gushinga ibiro byo kuvunja amafaranga y'agaciro ariko hari ibyo banki nkuru isaba tugize imana tukamuronka ngaha mu ntara y'amakamba yobikora ari konforume n'ibyo basaba twebwe twonezerwa rwose ahubwo rero ndabahamagarire hari ibyo twibaza yuko bidakunda mugabo dukoresheje urunani bishobora gukunda ku bw'abadandaza b'imakamba ntibyoroshe kugurura inzu yo kuvunjirizamwo amafaranga y'agaciro ayo makamba canke ku mupaka ibanki nkuru isaba umutahe w'imiliyoni amajana atanu hamwe n'ingwate y'izindi miliyoni mirongo itanu uca uvunja amadolari y'abanyamerika hamwe n'amafaranga y'abanyaburaya byose aba rero kujabutse itanzaniya kurangura avunja amarundi mu madolari bakajabuka bashitse itanzaniya bakavunjura ya madolari mu mashiringi bakabona kurangura ku badandaza bato bato bati iyo nzu yo kuvunjamwo amahera ntaco yotumarira kuko nayo tupfa twararonse kuko leta yashinze ko amafaranga ava makungu ahabwa abantu bamwe bamwe abagiye kwivuza hanze abarungitswe hanze mu mirimo ya leta abarangura imiti ibitoro n'ibindi bya nkenerwa cyane mu gihugu
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igice ca nyuma cano makuru yacu rero turagihebera ivya senegal perezida mushasha w'ico gihugu basiru diomaye faye yagenye usman sonko mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere abo bagabo babiri bagiye gutwara senegal basangiye amateka menshi ubwa mbere sonko w'imyaka mirongo ine n'icenda niwe yaboneye izuba mu vya politike perezida basiru diomaye faye w'imyaka mirongo ine n'ine yongera amwinjiza muri iyo politike ubwa kabiri uguha guhanahana ubutegetsi rero bagiye gusangira barabiciyemwo bari babiri baca muri byinshi bapfungirwa hamwe basangira politike uko guhanahana ubutegetsi biciye mu mahoro hagati rero ya makisari na basiru fayi yamugwanije akanabizira kwakurikiye amatora makisade yari yaragerageje gusivya sentare ntayinyuzwa igatesha agaciro icifuzo ciwe abahinga batandukanye bo mu bihugu vyo mu burengero bwa afurika vyezemwo za kudeta basanga hari ico ivyo bihugu vyokwigira kuri Senegal inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Mariama Diallo ari Dakar muri Senegal muyishikirizwa mu Kinyarwanda na Eugenie Mukankusi umwuka mubi wamaze amezi make ashize muri Senegal urasa n'ugiye guhosha ugiye gusimburwa n'icyizere giterwa n'uko igihugu gisanzwe kizwi mu buryo bwiza nk'inkingi ya demokarasi mu karere yongeye gushinga imizi avoka agbor bala umuyobozi w'ikigo cyita ku burenganzira bwa muntu na demokarasi muri afurika yabwiye ijwi ry'amerika ko ibyo senegali yagezeho bishobora kuba byarayifashije kwirinda kudeta nk'izabaye mu karere
iyo makisa araza kuguma ku butegetsi bishobora kuba byari kuvamo kudeta reba nawe ibibera mu bindi bihugu bikikije senegali mu burengerazuba bwa afurika twabonye ukuntu guverinoma za gisivire zahiritswe n'abasirikare indi mpuguke mu by'amategeko ibrahima diaro washinze umuryango fndc urengera demokarasi n'uburenganzira bwa muntu muri gineya igihugu giherutse kubamo kudeta yabwiye ijwi ry'amerika amasomo ya demokarasi senegali yagaragaje
nkeka ko inzira y'itora muri senegali yongereye ingufu impirimbanyi za demokarasi muri gineya no mu bice bisigaye by'uburengerazuba bwa afurika iziha n'impamvu zumvikana zo gushingiraho zivuga ko nta bundi buryo bwo kwifashisha atari ubwa demokarasi kugira ngo tugere ku mutekano n'iterambere ry'igihugu cyacu
diaro avuga ko we n'abandi bari bafite icyizere ko agatsiko ka gisirikare kayobowe na mamadi dumbuya kakuye ku butegetsi uwari perezida alpha konde mu bihumbi bibiri makumyabiri na rimwe kari butegura amatora bidatinze ariko ko bitigeze biba
twahisemo gukora imyigaragambyo kugira ngo twibutse agatsiko ka gisirikare ko igihe kafataga ubutegetsi kijeje inzibacyuho yerekeza ku buyobozi bwa gisivire natawe muri yombi kandi mfungwa amezi icyenda muri gereza ntaburanishijwe byonyine kubera ko nasabaga agatsiko ka gisirikare kubaha ibyo bavuze bagategura amatora yisanzuye kandi atabogamye mu nzibacyuho ubuyobozi bugahabwa abasivili noneho bagasubira mu bigo byabo bya gisirikare
uwitwa prince michael ngwese ekoso ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi united socialist democratic muri kameruni igihugu cyategetswe n'umuyobozi umwe rukumbi imyaka irenga mirongo ine uyu ekoso agira ati
twabonye byinshi bitagenze neza kuri iyi ngoma gusa abanyesenegali barahagurutse kandi dushobora gukurikiza ibyo abantu bifuza kandi bashobora gukurikiza inzego z'amategeko y'igihugu ndahamagarira abanyakameruni by'umwihariko urubyiruko rw'igihugu nkange kimwe n'abandi bantu kugenda bakiyandikisha ari benshi ku rutonde rw'abazatora
ku myaka mirongo ine n'umunani afite ekoso yizeye ko umunsi umwe azasimbura perezida w'igihugu cye paul biya w'imyaka mirongo cyenda n'umwe y'amavuko umwe mu baperezida bayoboye igihe kirekire kurusha abandi muri afurika ekoso yishimiye abaturage ba senegali na perezida watowe basiru diomaye faye insinzi ye mu matora aheruka nyuma y'ibibazo bya politiki byakongejwe na perezida makisari ucyuye igihe uyu yagerageje kwigiza inyuma itora ariko bimubera imfabusa basiru diomaye faye warahiye kuri uwa kabiri yatsinze amaduba umukandida w'ishyaka rya perezida makisar mu cyiciro cya mbere na mirongo itanu na kane ku ijana by'amajwi
none impande zitandukanye ziteze iki ku butegetsi bushasha bwa senegal buzananye ubuto butari bwakabeho muri ico gihugu umugenzi wacu fidel niyongabo yabiganiriye ko na atanaze karayenga umenyeshamakuru inararibonye akurikiranirana hagufi politike ya afurika karayenga ari mu bufaransa igihugu cya senegal cyerekanye ubuhinga n'ubwitonzi budasanzwe kugira ngo bahindure inzego z'igihugu bitarize guca mu ngwano mu makudeta cyangwa kwiba amatora icyo ni ikintu gihambaye cyiza cyane mu by'ukuri niryo shingiro y'ibintu byose byiza bishobora kuza kuko igihugu kitagira inzego zemewe n'abantu bose inzego zitibye amatora amajambere ntashoboka ikindi umuntu yavuga ni uko senegal kumbure kigiye kuba nka gana gana nayo yaratweretse yuko abantu batwara ibihugu byacu bashobora gukurakuranwa neza badatuka batandukanye bataciye mu mabwa yo kwiba amatora nk'uko nabivuze nibaza ko ako karorero ka senegal ka ghana twizere yuko ubumwe ruzokwira muri afurika mu bihugu byinshi mu bihugu byose mu byo yemeye yavuze ko ashaka ko igihugu ciwe kizoba igihugu kirangwa n'umwizero kiri mu mahoro gifise ubwigenge mu nzego zijejwe ubutungane na demokarasi ikomeye no guteza imbere ubutunzi nibaza ko ari ibintu bizokworoha nta gihugu na kimwe kidafise ibibazo kidafise ibigoye kidafise umwitwarariko wo kwigisha abantu wo gutondera akazi abantu kugira bakora akazi no gutuma igihugu cyizerwa no mu makungu ibihugu byose turi muri ibyo twese mugabo intambwe ya mbere nyamukuru ni ukugira leta yizewe kandi yaje mu buryo bwiza mu buryo bw'amatora kandi abantu bose banezerwa bagira bati uwo muntu dushyize imbere azokora ibyo ashoboye ntitwavuga ngo azokora byose ashobora byose na mandela hari ibyo yasize inyuma atashoboye gukura mu nzira ariko igihambaye cyane ni uko abantu bizera leta itwara kandi iyo leta leta ikemera yuko izotwarira bose izotwara neza ikazotwara kandi isunze amategeko n'amategeko yo mu isi yose icyo nicyo gihambaye kuba yemeye ko azotwara n'ubwitonzi n'iyo migambi yose afise urabye umuperezida yahawe makisal yagombye kunanata rondera ikiringo cya gatatu ku byari bitandukanye n'ibwirizwa shingiro bikaba byabyuye uruhagarara n'abantu ndetse bakaba barapfuye abandi barapfungwa n'uwo muperezida mushasha yarapfunzwe iminsi mirongo ibiri imbere yo kwaza kwitoza mwibaza ko iyo nyifato itazosubira kwibonekeza kuri uyu muperezida mushasha hamwe mugore akibagira iyo yavuye ni ukuri kubara agahomerabumba kuko wewe yarabonye amabi yarahaswe mu by'ukuri yarahaswe mu bindi bihugu mu by'ukuri aba yarishwe turabibona kenshi iyo bishitse ubwugi bakagomba kwinanasa ngo agume ku butegetsi ndibaza yuko basiru diomaye faye twizere ko atazokwibagira amabi yaciyemo azokwama na wene ashira imbere umutekano kubaha abanyagihugu kubaha amategeko ibihugu abantu hanyuma kuba mu migari migambi yavuze afise kandi harimwo gushiraho ifaranga rishasha tuzi ifaranga sefa rikoreshwa mu karere ko muri Afrika mu burengero mu bihugu byahoze bikoronijwe n'Ubufaransa hari n'ivyo byo gusubira kuganira uh, gushasha amasezerano yerekeye uh, gucukura ibitoro na gaz akaba ya...
muradutunga uh, kuko murumvise ko ikiganiro ca fidel nyongabo hamwe na atanaze karayenga umunyeshamakuru w'inararibonye akaba akurikiranira na hagufi politike ya afurika ita- kitashoboye guhera turagaruka kuri ino nkuru makuru yacu yo mu gitondo mwakoze kudutega abiri turasaba imbabazi ku tunenge twose twibonekeje muri ano makuru bitewe n'ingorane twari dufise mu buhinga bw'ivyuma tubifurije rero ijoro ryiza mu banyu no mu vyanya